iri ni ijwi ry'amerika mwaramutse neza nshuti tuzindukanye muri aka gatondo muri kumwe na rozi bigirimana radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri fm mirongo icyenda zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda zitanu n'ibice bibiri mu burundi nayo mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana zine n'ibice bitatu Kujitoa sio kama vile unajitoa leo na ina, inatambulika siku hiyo hiyo. Kama ICC imeshaanza uchunguzi kwa muda fulani, sasa wewe ukija kujitoa, mamlaka yao ya kumaliza ule uchunguzi unaendelea mpaka pale.
uwo ni Mohamed Siande Otumane umucamanza mukuru wa Tanzania avuga ko nubwo igihugu kiba kivuye muri sentare mpuzamakungu ibikorwa by'iyo sentare biba bikibandanya niburi buri mu kiringo cy'umwaka iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru y'aho imiteguro y'amatora mu- y'umukuru w'igihugu mu gihugu cy'u Rwanda yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ageze ni mu kanya ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero
murakoze aloyize mwaramutse abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muri hose amakuru muyashikizwa nanjye rosine munezero Aba- tuyahere muri somaliya aho abantu bashika ku munani harimwo abakozi ba leta aribo basize ubuzima mu gitero cyabaye kuri uyu wa kabiri igitero cyakozwe n'umugwi wa shabab mu gisagara ca afgoy kiri ku birometero mirongo itatu uva ku buse- mu buseruko bw'umugwa mukuru wa somaliya imogadisho mu bahitanywe n'ico gitero harimwo umuyobozi w'ibohero Colonel Hassan Mohamed Hashi umurongozi w'igipolisi Abdul Gorod icegera ciwe kapitene Ahmed Abdul, Abdul Kadir hamwe n'umuyobozi mu gisata kijejwe ubutunzi muri ako karere Mohamud Dahir Koli ico, ico gitero cakomerekeje kandi abantu bashika ku icenda nk'uko vyemezwa n'abarongozi b'umutekano buramatari w'intara ya Lower Shabel Ibrahim Aden Ali amenyesha ko Colonel Mohamed yapfuye ariko arasana n'abagwanyi abandi bakaba bahitanywe n'ibombe yaturikiye mu modoka yari ku kirindiro cy'igipolisi muri ico gisagara umugwi Al-Shabab usanzwe ukora ibitero mu ntumbero yo kurwanya leta ya Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na- na gatandatu waratangaje ko wiyemeje guhungabanya amatora yimirije aho muri Somalia igisagara ca Afgoye carate- ca- cara- caraye gitewe kikaba ari kimwe mu bisagara icenda abajejwe umutekano bari ba- bari baratangaje ko bishobora kubangamirwa n'ibitero vya Al-Shabab leta ya Kenya iherutse gutangaza ko igiye kugara ikambi ry'impunzi ry'i Dadaab riri aho muri Kenya impunzi ziri muri iryo kambi zimenyesha ko ubuzima ari bwiza muri iryo kambi kurusha mu gihugu c'amavukiro ca- yabo arico Somalia Nurto Ahmed Abdullahi afise imyaka mirongo ibiri n'umunani n'umwe mu biteguye kurira indege igana i Mogadisho akaba kandi ari mu bantu ibihumbi bari bari bamaze imyaka itari mike barondera ubuhungiro aho muri Kenya ico gikorwa co gutahukana impunzi ku bushake gishigikiwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU Yamara Abdullahi na bagenzi we bavuga ko leta iri- ivuga ko ari ku bushake ariko ko hakoreshejwe inguvu kandi ko bagiye gusubira mu gihugu atamutekano urangwamwo ikambi ry'impunzi ry'i Dadaab ryari rimaze imyaka mirongo ibiri n'itanu rikaba ryaba- ryabamwo abantu bashika ku bihumbi mirongo itatu leta ya Kenya imenyesha ko igitumye yugara iryo kambi ari kumvo z'umutekano ikavuga kandi ko ifise umu- impungenge z'uko umugwi wa Shabab uhora uza gutoramwo abajanwa mu bagwanyi b'uwo mugwi Uburusiya bumenyesha ko inteko zabwo co kimwe n'iza President Bashar Assad wa, wa Syria zahagaritse ibitero vy'amabombe mu gisagara ca Aleppo kiri mu buraruko bw'igihugu ca Syria ivyo bibaye imbere y'agahengwe gategekanijwe ku munsi wa kane kugira imfashanyo ishobore gushikira abanyagihugu ivyo vyatangajwe kuri uyu wa kabiri n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi w'Uburusiya Sergio Shog- Shog- Shoigu Sher- Sergio yatangaje kandi ko ingingo yo guhagarika ibi- ibitero vy'amabombe yagiye mu ngiro igihe cy'isaha zine zo mu gitondo mu masaha yo mu karere ka Aleppo ivyo bitero vyahagaritswe n- mu ntumbero yo kureka abanyagihugu kugira bashobore kuva aho mu gisagara ca Aleppo co kimwe n'abagwayi canke abakomerekejwe n'ivyo bitero uburusiya bwatangaje ko hari imihoro ibiri abanyagihugu bashobora gucamwo mu gihe bazoba bariko barava mu gisagara ca Aleppo mu gihe amatora y'abakandida ku rwego rw'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika asigaje indwi zitatu gusa abakandida ku rwego rw'inama nkenguzamateka nabo baza batanguye amahiganwa hamwe n'imyiyamamazo yabo kuri uyu wa mbere abakenguzamateka bo muri leta ya pennsylvania pat tommy w'abarepublikani hamwe na kati magundi w'abademokrate bari bari mu kiganiro cyabahuje kuri uyu wa mbere ku kibazo kijyanye n'uko bashyigikiye abakandida babo ku rwego rw'umukuru w'igihugu umukandida w'abademokrate yavuze ko ashyigikiye hillary clinton asanzwe ari umukandida wabo nayo pat tommy w'abarepublikani amenyesha ko afise ivyo anegura ku bakandida bompi kandi ko atareme ataramenya neza nimba azotora umukandida wabo Donald Trump John Ferry umurepublikani akurikirana ivya politiki amenyesha ko ari hamwe Donald Trump w'abarepublikani atakaje amanota ashika kuri cumi mu matora y'umukuru w'igihugu inama nshingamateka izobibangamiwe Ferry akavuga ko inama nkenguzamateka izociba kuri tombora abagize inama y'ubumwe bwa leta zunze ubumwe bwa leta muri leta zunze ubumwe za Amerika bari kumwe n'abahoze ari abagurano batangaje ko hakenewe ihinduka riboneka mu buryo abategetsi bafata abahoze ari nyagano canke abagurano ni muri iyo ntumbero uwo mugwi usaba ko hotunganywa inyigisho zijyanye n'amategeko y'ivyo leta ibyo leta ikora muri icyo gisata hamwe n'amafaranga yo gufasha ku bijyanye n'uburongozi hamwe no kwiyungunganya uwo mugwi ukaba ugizwe n'abantu cumi n'umwe kuri uyu wa kabiri uwo mugwi niho washyira ahabona icyegeranyo cya mbere ku bijyanye n'urudandazwa rw'abantu iyo nama yabereye mu gisagara cya Chinatown hano i Washington muri amerika uwo mugwi utera akamo abantu kurwanya urudandazwa rw'abantu
aho yari amakuru yo hirya no hino ku isi iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo kome fesibuke ni voa radiyo yacu amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho leta y'uburundi yakuye akarenge mu masezerano y'iroma ashinga sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashingiwe iroma mu butaliyano ku igenekerezo rya cumi n'indwi z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza atereye umukono ku rwandiko rwemeza iva ry'uburundi muri iyo sentare ku igenekerezo rya cumi n'umunani z'uku kwezi kw'icumi runemezwa n'umushikiranganji w'ubutungane umukuru w'igihugu cy'u Burundi ateye igikumu kuri urwo rwandiko inyuma y'aho inama nshingamateka n'inkunguzamateka zemereje ko leta y'u Burundi ikwiye gukura akarenge muri ayo masezerano y'i Roma tukivuga kuri iyo nkuru sentare mpuzamakungu mpanabyaha yatangaje ko naho Burundi bwikuye muri iyo sentare bitabuza ko ibandanya igikorwa cyo gukora amatohoza no kwegeranya ivyemeza kuvyerekeye ivyaha bishobora kuba vyarabaye mu Burundi vyashikirijwe n'umuhanuzi mu vy'amategeko w'umushikiriza amanza mukuru w'iyi sentare mpuzamakungu ni mu nama iriko ibera iyarusha muri Tanzania inama ihuza abahinga mu by'amategeko mpuzamakungu ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha muri Tanzania sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC ibona ko ingingo igihugu cy'u Burundi kiriko kirafata yo gukura karenge muri iyi sentare no kureka gukorana nayo atangaruka za bifise umuhanuzi mu by'amategeko mu biro vy'umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha avuga ko amatohoza ya mbere yo kwegeranya ivyemezo ku vyerekeye ivyaha bishobora kuba biriko birakorerwa mu Burundi atazohagarara uyu muhanuzi mu by'amategeko Rod Rastan yatangaje ko hakiri intambwe nyinshi Uburundi bubwirizwa gucako agira ati uko biri kose twebwe nka sentare mpuzamakungu mpanabyaha ICC turabandanya gukora amatohoza ya mbere ku rugero kanaka ni amatohoza sentare mpuzamakungu yamaze gutangura ku byerekeye ibyaha bitandukanye ni ukuvuga ko igikorwa cyakozwe na leta y'u Burundi biciye mu nama nshingamateka ataco gihindura haracari byinshi byinshi byo gukora kugira ngo bitumenyeshwe uburundi buzobanza kwandikira urwandiko umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu oni ivuga neza imvo n'imvano zo kwikura muri icc ivyo ntibirakorwa dufata ko uburundi bukiri umunyamuryango wa icc icongeye ko hazorinda guhera umwaka wose ni ukuri ico gihe ntikirahera uburundi tuguma dukorana kandi amategeko yacu agakurikizwa muri ico gihugu eka n'ibindi vyaha vyokorwa n'ubu canke ejo tuzobikora ko amatohoza twegeranya ivyemezo gushika ico gihe dufata ko ari nk'aho atacabaye mu nama arimwo yarusha muri tanzania ari kumwe n'abahinga batandukanye mu by'amategeko mpuzamakungu harimo n'abahoze batwara amasentare mpanabyaha y'u rwanda yugoslavia sierra leone n'ahandi rod rastan yamenyesheje ijwi ry'amerika ko n'ubwo burundi buzokura akarenge muri iyi sentare ibyaha byamaze gukorwa bibwirizwa guhanwa ikindi ni uko amatohoza ku byaha umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha yamaze gutangura gukora ko ari ntasubigwamwo icyo igihugu cokora cose ingingo yacu nikora ku byabaye imbere ni ikiringo c'umwaka amategeko aha sentare kugira ngo ibikorwa ntibihungabane n'ayandi matohoza tuzoyakora aha rero uburundi butegerezwa gukorana na sentare mpanabyaha mpuzamakungu uko biri kose ego twari tukiri mu gice ca mbere co kugenzura ko ibyaha vyakozwe canke biriko birakogwa bishobora kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha icyo ariko ntacyo bitwaye ingingo y'uburundi ntizokora ku ntambwe tugeze na mu majeje icyo yibaza ku gituma uburundi bwafashe iyi ngingo ko koba ari ugutinya ko hari abakurikiranwa n'iyo sentare nawe mu ijambo rimwe ati ntacyo ndabivuga ko kinini umucamanza mukuru wa tanzania ari muri iyi nama abona ko iyo igihugu kanaka gitinya ubutungane haba hari ico ciyotsa Mohamed Chande Ottoman avuga ko ibihugu vya Afrika bibwirizwa gukomeza no kureka ubucamanza bukigenga bugakora akazi kabwo aho kwagiriza sentare mpuzamakungu mpanavyaha kwibangamira gusa indongozi zo muri Afrika kujitoa sio kama vile unajitoa leo na inatambulika ati kwikura amasentare nk'ayo si kuva muhama ngo widegemvye uwo munsi nyene birafata igihe kuko hari amatohoza nka sentare mpuzamakungu mpanavyaha amaze gutangura mu burundi vyumvikana ko atabwirizwa guhagarara kuko n'ivyaha bikomeye biba vyarakozwe ivyaha bitamenyerewe bifise n'amazina yihariye ukwayo yashizweho n'ishami mpuzamakungu oni n'ingene bihanwa mbere biratandukanye n'ibindi vyaha bisanzwe ego nivyo guhana ivyaha no kubikurikirana vyabwirizwa kuba umwitwarariko w'ibihugu n'amareta ariko ibihugu binaniwe ata bushobozi ata gushaka bifise canke bishaka gukingira ikibaba abakoze ivyaha ni ngombwa sentare mpuzamakungu ihaseruke mashtaka yenyewe ni ya kuficha watu eh, wasishtakiwe iyi nama irimwo abahinga batandukanye mu by'amategeko mpuzamakungu bavuye mu bihugu vya nigeria afurika y'epfo gambia botswana kenya tanzania algerie centre africa na sierra leone pierre clavine inkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda mu gihe hasigaye amezi agera ku icumi ngo u rwanda rwinjiye mu matora y'umukuru w'igihugu umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora munyaneza charles yabwiye ijwi rya amerika ko imyiteguro igeze kure ni inkuru dushikirizwa na asumuta kaboyi mu rwanda komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko imyiteguro y'amatora ya perezida wa repubulika amatora azaba umwaka utaha mu kwezi kwa munani bibiri na cumi na karindwi igeze kure umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora bwana munyaneza sharire avuga ko ubu batangiye ibikorwa byo kwigisha abaturage iby'aya matora mu mpera z'uku kwezi kwa cumi kugeza mu kwezi kwa cumi na kumwe komisiyo y'igihugu y'amatora izatangira ibikorwa byo kuvugurura lisite y'itora kugira ngo hongerwemo abanyarwanda bagejeje ku myaka yo gutora baba basanzwe batari kuri lisite y'itora uyu muyobozi avuga ko hari imirimo yakozwe ariko hari ibindi biteganijwe kuzakorwa mu bihe biri imbere munyaneza sharire gutanga kandatire ibikorwa byo kwiyamamaza kuko abakandida bagomba kugira igihe cyo gutanga kandatire bakagira n'igihe cyo kwiyamamaza ibyo byose biba biri muri gahunda y'amatora ubwo rero niba tuvuze tuti amatora azaba mu kwezi kwa munani gutangira birumvikana nko gutanga kandatire bizaba mu kwezi kwa gatandatu kwiyamamaza bibe mu kwezi kwa karindwi ariko ku bijyanye n'amatariki ibi bimwe bizatangiraho bikarangiriraho nibyo navuze bigomba kuzemezwa n'inzego zigomba kubyemeza komisiyo y'igihugu y'amatora ivuga ko yatangiye guhugura abanyarwanda bahagarariye abandi abahagarariye abagore abahagarariye inzego zinyuranye ndetse n'abahagarariye imitwe ya politike kugira ngo nabo bajye guhugura abaturage basigaye hasi madamu ndangiza umuyoboke w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi ari mu bahaye amahugurwa na komisiyo y'igihugu y'amatora aya mahugurwa rero y'abazahugura abandi azadufasha cyane nk'ishyaka cyane cyane kugira ngo dushobore kuba twakangurira abayoboke bacu gahunda z'amatora cyane cyane amatora tu tugiye kujyamo mu mwaka utaha kuba baragiramo uruhare rugaragara kuba bayitabira ndetse bakazanatorana neza twifuza ko twakwirinda imfabusa uwo munsi nyine w'itora ikindi twifuza nk'abanyapolitike cyane cyane nk'ishyaka mpagarariye uyu munsi ni uko abantu banakwemera n'ibyavuye mu matora amatora ya nyakubahwa perezida wa repubulika uhagarariye abandi banyarwanda ubwo rero aba akomeye kuyinjiramo rero uhuzagurika byasa naho ari igisebo abaturage basabwa ko mu gihe bitegura amatora bagomba gusuzuma ko bari kuri lisite y'itora bagomba kwitegura kuba bafite irangamuntu ndetse no kumenya icyo ushaka kuba perezida wa repubulika asabwa kugira ngo abe ashaka guhatanira uwo mwanya munyaneza ashari umunyamahanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora hari nk'ibiri mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rivuga ko amatora ya perezida wa repubulika mu by'ukuri naho tunahera akorwa hasigaye nibura iminsi mirongo itatu kandi hasigaye nibura iminsi itarenga mirongo itandatu kugira ngo manda ya perezida wa repubulika uriho irangire natwe ibyo nibyo duheraho tureba igihe perezida uriho ubu yarahiriye yarahiye mu kwezi kwa cyenda ubwo rero natwe duheraho n'iyo gahunda mu by'ukuri tuvuga ntibibihereye nk'ibyo tubimenyesha abanyarwanda muri rusange rero tugenda tubabwira ibyo basabwa nk'ibyo byo ku lisiti y'itora ni ngombwa nk'icyo gikorwa tugiyemo kuko ntabwo umuntu utari kuri lisiti y'itora ntatora niba rero amatora tuzayakora mu kwa munani niyo mpamvu twatangiye icyo gikorwa kare ingengo y'imari izakoreshwa muri aya matora ihagaze kuri miliyari eshanu n'igice z'amafaranga y'u rwanda sharire munyaneza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yemeza ko uko imyaka igenda ishira amafaranga akoreshwa mu matora agenda agabanuka bitewe n'uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera byitezwe ko mirongo icyenda n'atanu ku ijana by'ayo mafaranga azakoreshwa mu matora yose azatangwa na leta y'u rwanda asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ubu naho nimwumviriza ikiganiro amerikana mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe muri make cyane imvo n'imvano ya manda ebyiri gusa kuri perezida wa leta zunze ubumwe za amerika manda rero adashobora kurenza ikaze mu kiganiro amerikana mu kwezi kwa kabiri mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe nibwo ivugurura rya makumyabiri na kabiri ry'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika ryatangiye gukurikizwa iryo vugurura ritegeka perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kutarenza manda ebyiri ku butegetsi manda imwe ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ni imyaka ine ashobora gusaba abaturage kumuha iya kabiri ariko ntashobora kwiyamamariza iya gatatu muti bituruka he perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington yategetse manda ebyiri zikurikirana z'imyaka inine maze ava ku butegetsi ku bushake bwe mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na gatatu abashakashatsi mu by'amateka bemeza ko iyo aza kubishaka aba yarabugumanye kubera ukuntu yarakunzwe cyane bikomeye ndetse abasirikare be bakuru barabimusabye kandi bashishikaye cyane ariko arabyanga ahubwo arabibagayira ku mugaragaro washington yahisemo inzira ya demokarasi yo kudatinda no kutikanyiza ubutegetsi no guhererekanya ububasha mu ituze n'amahoro hagati ya perezida ucyuye igihe na perezida utowe abamukurikiye nabo nka thomas jefferson james madison james monroe n'abandi bose bakurikije urwo rugero rwa manda ebyiri gusa bityo rutangira kuba ihame nyamara ntaho byari byanditse mu mategeko byabaye gusa umuco kugera kuri perezida wa mirongo itatu na kabiri franklin delano roosevelt iri ni ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo franklin delano roosevelt yatowe bwa mbere mu kwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri atangira manda ye rero ya mbere mu mwaka wakurikiyeho arangije iyo manda ya mbere y'imyaka ine yarongeye ariyamamaza atorerwa iya kabiri irangiye perezida franklin delano roosevelt nabwo yariyamamaje nabwo aratorwa nyuma y'iyo manda ya gatatu nanone yasabye abaturage kumwizera koko barabimwemerera hari mu kwezi kwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na mirongo ine na kane roosevelt ariko yitabye imana ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwezi kwa kane mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu atarangije manda ye ya kane niwe wenyine mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika wategetse manda zirenze ebyiri nyuma y'itahuka rye impaka nyazo zaratangiye mu gihugu ku kibazo cya manda za perezida wa leta zunze ubumwe za amerika benshi bari bafite impungenge ndetse ahubwo twavuga ko bari bafite n'ubwoba ko umukuru w'igihugu ashobora kugeraho akavamo umutegetsi w'igitugu ubuzima bwe bwose iyi ngingo yatumye ivugurura ry'itegeko nshinga rya makumyabiri na kabiri ryandikwa inteko ishinga amategeko congress yaryemeje mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi hakurikiyeho ko leta zose zigize igihugu zitangira nazo kuryemeza imwe imwe umubare wa ngombwa kugira ngo ribe igice ndakuka cy'itegeko nshinga wagezweho mu kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe bityo kuva icyo gihe rero noneho nta muntu ushobora gutegeka leta zunze ubumwe za amerika manda zirenze ebyiri bikurikije itegeko nshinga nshuti z'ijwi rya amerika ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
radiyo ijwi ry'amerika ubu naho twumve ijambo ry'ibanze ribashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
umwaka urarangiye igihugu cy'uburusiya cyongereje uruhara rwacu mu gihugu cya siriya mu kurungika indege z'ingwano misire n'abasirikare gushyigikira umutegetsi amaze igihe kirekire acuditse n'icyo gihugu bashar al assad mu ngwano yatanguye yaraheze imyaka itanu n'igice ingwano yatanguye inyuma y'uko perezida assad yishyuye akoresheje ubunyamaswa ku bantu bari mu myiyerekano yari kiba mu mahoro yo kwiyamiriza leta ingaruka z'ingwano ibandanya muri siriya zatumye abantu barenga ibihumbi amajana ane bahasiga ubuzima abandi imiliyoni n'imiliyoni barava mu zabo ibice bitari bike by'igihugu byigarurirwa n'abagira iterabwoba inyubakwa n'ibibanza ndangamico byerekana akaranga ka kera k'igihugu birasamburwa mu ndwi za vuba ibitero by'amabombe by'indege z'ingwano z'uburusiya na siriya mu gisagara cya arepo byabaye urutavana ko byerekanye ububabare bw'abanyasiriya perezida asade ariko agira iterabwoba ku banyasiriya mu gihe uburusiya bwaciriwe ivomo buri ko bwerageza kugumana igihagararo cabwo mu karere butarabya igitigiri cy'abanyasiriya bahasiga ubuzima ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu samantha power yatangaje ko ibyo uburusiya na asade bariko bagira mu gisagara ca arepo biteye agahinda avuga ko ivyo bariko baragira ari ugutemvya igihugu mu manga yamara uburusiya si ico gihugu conyene kiriko gikora kugira gikingire asade kugira abandanye ibitero vy'amabombe ku banyagihugu kubicisha inzara no kwica abanyagihugu akoresheje ibigwanisho vy'imyuka y'ubumara icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika anthony blinken avuga ko igihugu ca iran hamwe n'umugwi gikoresha hezbollah bibangamiye bikomeye guhagarika ingwano muri siriya anthony blinken avuga ko ingaruka ari uko uruhara rw'uburusiya umugwi hezbollah na iran mu ntambara muri siriya ari uko ruzobonwa mu makungu no mu karere nk'uko bikorana na asad mu kugandagura abayisilamu b'abasuni kubera utwigoro tw'uburusiya two kurondera intsinzi hakoreshejwe uburyo bwa gisirikare muri siriya abanyasiriya babanje kuhatikirira leta zunze ubumwe za amerika zivuga ko zitazoheba abanyagihugu muri siriya umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry yatangaje ko batazodohoka ku vyerekeye kurondera amahoro muri siriya amenyesha ko bazobandanya ibiganiro ko bazobandanya kugerageza gutora uburyo bwo guhagarika ingwano muri siriya
iyo ryari ijambo ry'ibanze ribashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko imbere yaho ruzine munezero abanza tubwire incamake y'amakuru yadushikirije
muri make amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi abantu bashika ku munani harimwo abakozi ba leta nibo basize ubuzima mu gitero cyabaye kuri uyu wa kabiri igitero cyakozwe n'umugwi Al-Shabaab mu gisagara ca Afgoy kiri ku birometero mirongo itatu uva mu buseruko bw'umugwa mukuru wa somaliya i mogadisho mu bahitanywe n'icyo gitero harimo umuyobozi w'ibohero colonel hassan eh, mohamed hashi yapfuye ariko ararasana n'abo bagwanyi abandi bakaba bahitanywe n'ibombe ya- yaturikiye mu- ku- mu modoka yari ku kirindiro cy'igipolisi muri icyo gisagara umugwi wa al-shabab usanzwe ukora ibitero mu ntumbero y- yo kurwanya leta ya somaliya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu waratangaje ko wiyemeje guhungabanya amatora yimirije aho muri somaliya igisagara cya afgoye cyaraye gitewe kikaba ari kimwe mu bisagara icyenda abajejwe umutekano bari baratangaje ko bishobora kubangamirwa n'ibitero bya al-shabab leta ya kenya iherutse gutangaza ko igiye kugara ikambi ry'impunzi ry'idadab mu- riri muri- aho muri kenya impunzi ziri muri iryo kambi zimenyesha ko ubuzima ari bwiza muri iryo kambi kurusha mu gihugu cyabo cy'amavukiro aricyo somaliya ikambi ry'i- ry'impunzi ry'idadab ryari rimaze imyaka mire- irenga mirongo- imyaka ishika kuri mirongo ibiri n'itanu rikaba ryabamwo abantu bashika ku bihumbi mirongo itatu leta ya kenya imenyesha ko igumye it- igitumye yugara iryo kambi ariko kumvo z'umutekano ikavuga ko ifise impungenge z'uko umugwi al-shabab uhora uza gutoramwo abajanwa mu bagwanyi b'uwo mugwi uburusiya bumenyesha ko inteko zabwo cyo kimwe n'iza perezida bashar assad wa siriya zahagaritse ibitero by'amabombe mu gisagara ca alepo kiri mu buraruko bw'igihugu ca siriya ivyo bibaye imbere y'agahengwe kategekanijwe ku munsi wa kane kugira imfashanyo ishobore gushikira abanyagihugu ivyo bitero vyahagaritswe mu ntumbero yo kureka abanyagihugu kugira bashobore kuva aho mu gisagara ca alepo co kimwe n'abagwany- n'abag- n'abagwaye canke abakomeretse bivu- bif- bifuza kuva muri ico gisagara mu gihe amatora y'abakandida ku rwego rw'umukuru w'igihugu hano muri leta zunze ubumwe za amerika asigaje indwi zitatu gusa abakandida ku rwego rw'inama nkenguzamateka nabo baza batanguye amahiganwa hamwe n'imyiyamamazo yabo abakenguzamateka bo muri leta ya pennsylvania pat tommy w'abarepublikani hamwe na keti magundi w'abademokrate bari mu kiganiro cyabahuje kuri uyu wa mbere abagize inama y'ubumwe bwa leta muri leta zunze ubumwe za amerika bari kumwe n'abahoze ari abagurano batangaje ko hakenewe ihinduka riboneka mu buryo abategetsi bafata abahoze ari abagurano canke inyagano ni muri iyo ntumbero uwo mugwi usaba ko hotunganywa inyigisho zijanye n'amategeko ivyo leta ikora muri ico gisata hamwe n'amafaranga yo gufasha ku bijanye n'uburongozi hamwe no kwiyungunganya uwo mugwi ugizwe n'abantu cumi n'umwe kuri uyu wa kabiri niho washira ahabona icegeranyo ca mbere ku bijanye n'urudandazwa rw'abantu iyo nama yabereye mu gisagara ca Chinatown hano muri Washington muri Amerika uwo mugwi utera akama abantu kugwanya urudandazwa rw'abantu ukavuga ko ari urudandazwa ruhanwa ni nk'icaha mu isi yose umugabane wa aziya niwo uza imbere muri urwo rudandazwa rw'abantu ahandi havugwa cane urwo rudandazwa ni ku mugabane wa afurika
radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birabandanya mugire umunsi mwiza mwari kumwe na louise bigirimana kuri mikoro amakuru nayo twayashyikirijwe na rosine munezero
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.